Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Guduruu keessatti mormii barattootaaf uummataa kamisa darbee jalqabee gaggeeffamu irratti tarkaanfiin humnootiin mootummaa fudhataniin namni hedduu madaa'uu dubbatu jiraattonni. Hoogganaan dhimma nageenyaa naannoo sanaa immoo namoota madaa'an hin beeku kashlabboonni lafa qonnaa gubuu isaanii malee jedhu kan jiraataan namoodhaaf ibsaniin jalqabna.
Ani karaa kaaseetu rakkoo gurguddootu jira. Uummanni hiriira ba'eera. Barattoonni hiriira ba'aniiru. Tarkaanfii fudhatamellee gama mootummaatiin baay'ee jajjabaadha. Hidhama guddaatu hawaasa keenyarra ga'e. Afkaan isaa hiriira ba'anii barattoonni mirgi uummata Oromoo kabajamu maastar pilaanii sobaan haqame kun seeraan nuufaa mirkanaa'u namoonni hidhaman kanneen akka Bobokkalee Garbaa, Borojanee Xaafaa, Addisuu Guullallaa kan kana fakkaataman haamkamanii kana booda ofidoonni bulchuu hin dandeessu mootummaan ce'umsaa nuufaa hundeeffamu kan hidhaman nuufaa hiikaman jechaa turani kanuma irra turee humni waraanaa kofi bilchinneensaa kaampii magaala keessaa qabu keessaa yaa'ee barattoota haayiskuuliitti seenee reebe achi barattoonni bittinnaa'uun ba'anii yeroo isaan barattoota reebuuf mooraa mana barumsaa kombolsaa sadarkaa lammaffaa seenanii barataa yeroo reeban kaampii isaanii ibiddi qabatte eenyu qabsiise ibidda sana qaamni qabsiise hin beekamu amma isaan barattoota gubee harreen nageenyaa jedhanii uummata nagaa gaafachuu jiru fi reebaa osoo jiranii ibiddi kaampii isaanii qabatte erga dubbii atteetii bagirbaataa kan jedhamu jira hektaara kuma lamaa ol kan qabu bagirbaataa kan jedhamu mana nageenyaa fincuwaatti kan geessuuf kombolchaa aanaa gudurutti kan seenu daandii kan adda baasu bakka hoolotatti horsiisan jedhu amma immoo loontutti horsiifama keessatti bagirbaataa jedhama ee barattoonni kun bakka sadii bakka furii ol kuutanii wanta mootummaa federaalaan hoogganamu kana gara bagirbaataa deemanii bagirbaataa irratti tarkaanfii jajjaboo fudhatan uummatuma furate waan hedduutu barbaade'e.
Maaliif kana godhanne?
Asirraati uummanni keenya waan fayyadamaa jiru hin jiru kan mootummaan aannan asii elmisiisu kan iddoonni geessu hin beeku nuti irraa fayyadamaa hin jiru yerootti humni namaa birrii shantamaan jaatamaan oolaa jirutti nuti birrii jaatiin oollaa keessa warri hojjennu jedhee hojjetan achi keessa lakkaa'amni kun lafa qonnarraa fuudhamee nu fayyadu lafa keenya hiranna jedhaniitu kan tarkaanfii irra fudhatan.
Achi booda maaltu ta'e?
Achi booda qolli bittinsaa ammallee konkolaataa lamaanii warra ibidda kana qabsiisu warra daandii cufaa jiru sirbaa jiru kana keenyuu kaa kabajamu jechaa kana bittin kan jennaan ammoo karaa ganda gammannee guddannee jedhamtu magaala waatiyyoo deemanii. magaala waatiyyoo keessaa dookumentii waajjira poolisii gandaa keessa jiru gandarra jiru hundasaa gadi guuranii gubanii uummanni achiis gadi ba'ee kana booda mirkanni nu kabajamuu qaba daandii hoggaanee kan nubattisaa ture kun har'as nubattisaa jira humni waraanaa nurraa ba'uu qaba ofiin bulchuu qabna kana booda nutti taphattani kan jedhuun uummanni achiis ba'ee walumaan waan ganda keessa jiru qulqullee dhaabanii kan booda sagalee guddistuu konkolaataa irratti hidhataniitu warri konkolaataa qabdan uummanni magaala kombolchaa manni baadiyaa baatanii ibidda dhaamtu baannaan tarkaanfii sana irra fudhanna jedhaniiti kan isaanii sagalee guddistuun keessa fiiganii uummata doorsisanii keessaarii namni akka ibidda dhaamtutti hidhachuun warra gaaffii gaafachaa jiruu fi warra miseensaanii akka walitti bu'u gochaa turanii Isaan booda gaafa jimaataaf gaaf dhaanellee dubbiin daandiin galgala galgala hin cufa magaalaa magaalaa isaanuma bana. Yaa hundataa jechuudha dafinoo hin gaddaa immoo magaalaa hundee keessatti tarkaanfii hamaa uummata nagaarra fudhatanii namni hedduun waraanamee namni hedduun rasaasaa rukutamee namni hedduun immoo saanjaan waraanamee inni kaan immoo dullaan reebamee akkasumallee warri humni agaazii kun yeroo mana namaa dhiibtee seentu aannan fuutee dhugdii mallaqa namaa saaxilii keessaa fuutii seerri seerri hin jiru naannoo sana amma akkuma barbaadde bultaa jechuudha amma agaaziin dhufaa jira.
Har'a maaltu jira naannoo sanatti?
Har'a daandiin naannoo laga Weenii jedhamu naannoo laga Gannabaa jedhamuu fi Waaqiyyootti cufaadha. Torbee darbe keessa barataa fi ta'e Dassaalaa Amanuu kutaa kudha lammaffaa irraa kan baratu Caaluu Dassaalaa Mulugeetaa kutaa kudhan baratee kan miidhee jiru rasaasaan rukutaniiru. Jimaatee kan jedhamtutti rukutaman jarri kun lamaan.
Jimaatee jetta?
Ee magaan jimaatee kan jedhamtutti obboo yookiin jimaatee jedhamti. Dafinoo dheengaddaa immoo namni hawaasa caalaa darrabuu kan jedhamu magaalaa Shunqeetti. Waaqiyyoo keessatti saanjaan sarbaasaa irra waraananii saganyii amsaalullee akkanuma waraananii jiranii Tolasaa Geesheraa, Biraanuu Geesheraa, Bultoo Tiitii, Dassaaleen Tafarraa dullaan hamtuudhaan reebanii jiranii namni hedduun achi wareegee badeera kanaan durallee sagaltamii torba jiila waan qabuuf galgala galgala saamichatu jira isaanuma nagaassu saamaa bulachuu.
Amma eessa jiru namoonni rasaasaan rukutaman kaan immoo saanjaa waraanaman naan jettan kun?
Namoonni rasaasaan rukutaman Fiisee Dassaalee fi Haacaaluun hospitaala isaan buteemanii jiranii. Caalaa darrabuu fi dhaganyeen buufatuma fayyaa aanaa guduruutti yaalamaa turan isayyuu namatti jaarsolii guddootu baatee geesse konkolaataan akka nama seene jedhanii horkanii warri aanaa kun.
Dhaggeeffatoota keenyaa dhimma kanarratti itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanichaa obbo Hacaaluu Batootti bilbilee argadheen ture. Heloo Obbaa Caaluu akkam jirtu? Nagaa galatoo namoo daandiin jedhamaan raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbilaa? Waa'ee aanaa keessan aanaa guduruu keessatti namoonni lama saanjaan waraanamanii ciisaa jiru namoonni lamammoo rasaasaan rukutamanii madaa'anii jiru kan jedhu jiraattonni naannoo kan dubbataa jiran irratti ibsa argachuuf jedheeni mee maal qabaa waajirri keessan waajirri nageenyaa.
Ammaa fi waan qulqulleeffadhee tokkollee hin jiru nama saanjaadhaan waraanamee amma mana yaalaa keessa galee yeroo ammaa kanatti dhukkubsatee sadarkaa kanarra jira jedhanii waan tokko waan qulqulleeffadhee tokkollee hin qabu.
Kan isaan jedhani namoonni saanjaan waraanamanii caalaa darrabuu ka jedhamuu fi taganya amsaaluu ka jedhamu namoonni rasaasaan rukutaman immoo siisaay dassaaleeny yamanuutii fi haacaaluu dassaaleeny mulugeetaa kanneen jedhamanidha kan isaan jedhaa jiran.
Wanti kun aanaa biraa ta'uu danda'a irraa mara keessa keessa wanti kun.
Aanaa keessan keessatti kun hin taanedha kan isin jettan.
Aanaa kana keessatti kun hin raawwatamne gogu.
Gara biraa immoo lafa qonnaa irratti qonnaa mootummaan qabatee horii horsiisuudhaaf qabatee bu'aansaa uummata naannootiif kan oolaa jiru miti kanarratti rakkoon uumame uummanni waan sanarratti mormii kaasee fi uummata hedduutu reebamee kaanis madaa'ee jiraadha kan jedhaa jiran kanoo maal quba qabdu.
Inni kun waanuma qabatamaa jiru duukaa yookaan siyaasonni baay'ee bareedaa natti fakkaatan kun ijoolleen kan labboonni garaagaraa keessa biqiltuu garaagaraa jiraa. marga horii jira isa kanarratti ijoolleen abidda kaachisanii hawaasni naannoo hawaasni magaalaa bahee sa'aatii booda faayidaan hormaanni horii sun qabu waan guddaadha. Aanaa darbee akka biyya kan tajaajila guddaa laatudha.
Abbummaan qonnaa hormaataa sun kan eenyuuti?
Wallaggaa yuunivarsiitii jedhama. Wallaggaa yuunivarsiitiiti.
Uummanni naannoo kan jedhaa jiru sanarraa uummanni naannoo sanaa waan argataa jiru homtuu hin jiru. mootummaadhumatuuf fidee dhaabee kan galiisaa fudhatus mootummaadhaadha kan isaan jedhan.
Gonkuma gonkuma faayidaan sanarraatii argame aanaa sana qofaa osoo hin ta'in hamma Addis Ababaatti aannan garaagaraa oomishanii aannan irraa fayyadamaa jiru horii diqaalaa kanarraa fayyadamaa jiru warra jabboonni yoo xinnaatteedha jabboota dhibba torbaa olitti haleelmamaa jiran. Kanaaf faayidaa akkana qofaas osoo hin ta'in naannoo jimaatti sanaaf Barumsa birrii guddaadhaan ijaaree kan laatee fi waan kun yeroo dhiyoo waan qabames miti waggaa digdama tokko digdamaatii walitti kan lakkoofsedha.
Gama biraatiin immoo mormii guduruu keessatti ka'e irratti humnoonni federaalaa kan agaazii jedhamaniif humnoonni poolisii tarkaanfii fudhataniini namoonni reebamanii namoonni miidhamanii jiruudha kan jedhaa jiran mee kanarratti hoo maal quba qabdu?
waan kana duukaa wala agarsiisee oduma bakkeerraa hani odeeffamurraatiin ala uummanni magaala kombolchaa tokko dhiiraa qalaan otoo hin bahin uummanni kumaatii walitti lakkaa'amanii adda sana dhaamsanii yeroo gabaabaa sana keessatti dhaamsanii mormii mormitoonni yaa'u kallattii garaagaraatiin yaa'u mormii isaanii anitti adeemanirraanadha faayidaa inni qabus faayidaa guddaadhaan inni kennaa jirus. Uummanni naannoo sanaas dhaabbata sana mormu tokko illee kan hin jirre du'allee abdii guddaa kan irraa qabudha dhaabbata sanarraati hawaasni naannoo.
Garuu waanuma fedhe ta'eeyyuu aanaa sana keessatti mormii kanneen dhageessisan hiriira ba'aniiru warra hiriira ba'an sana irratti maaliif humnoonni federaalaaf humnoonni poolisii kora bittimmeessaa akka tarkaanfii fudhatan kan namoonni waraanaman kaan immoo rasaasaan dhawaman kan jedhamaa jiru kun kun maaliif ta'e?
Ani kanarratti waan tokkollee waan namni waraanames hin jiru, hiriirri bahees hin jiru. Hiriiruma bahellee ani akka kootti waan mirkaneeffadheeru qabu. Hiriirri hin jiru uummata wajjin akka nama tokkotti dhaqee abidda sana dhaamsineerraa hiriira tokko waan argeeru tokkollee hin qaban.
Mormiin naannawa keessan keessa hin jiru jettanii amma mormiin aanaa keenya keessa hin jirudha kan isin jettan.
Waa'ee dhaabbata waraanatti waan tokko mormiin tokko hin jiru.
Obbo Haacaaluu Batoo. itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa guduruu ibsa nuuf kennitaniif guddaan sin galateeffadha.
Galatoomaa sinis.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.